Greet una plenty plenty my people. Yes, this na Oshun River. The river when it e be safe, government even Oni of Ife don warn Osun people say make dem no drink from this river. My people, this river the Oshun people believe say e get property to heal dem believe say if dem drink dis water from dis river people wen e dey sick go heal say e dey cure all manner of sickness o my people and dis Oshun river e get eh, goddess wen e be say im e dey in charge deity wen e be say im e dey in charge wey dem believe say once dem go there mention the deity name drink the water if any type of sickness wey dem get the thing go heal them. so every year most people even from outside the country dem dey come to come do the festival in that process many people go fetch the osun river drink so federal government even Ooni of Ife don warn the Osun people say make dem no drink this water again but still even with the warning oh, for where dem no hear na so dem dey drink this water o oh dem come dey interview so many of dem so many of dem say if government like make e warn dem from now till jericho from now till next year say dem no go hear say because this water wey you dey see so no be today na dem start to dey drink this water say even though the water contaminate say dem believe say the gods of the land go heal dem say e no go allow the contamination touch dem hmm my people na wow no be small tin so they come according to report dem say carry many people carry jerry can carry all sort of thing. They dey fetch the water and this water they go sell am o They fit sell they go sell like one fifty, sell two fifty, depending on the, wetin dem take fetch and give the person They dey sell am when dem fetch am now finish They come carry am go outside the town some people go dey buy am take dey do work some dey take am take dey do prayer some take am take dey bath some they drink and say they heal and ah, my people, una know say government eh, minister of health or oh, government They don't call show people for But there say make they no drink this water again say make they no just drink this water say because the contamination of that this water say the level high well well say because people when they mine all this gold all this um heavy metal and this water contain heavy metal wey be say hmm, if dem tell dis people the health implication this thing eh, eh na something wey be say generation fit suffer if that chemical element wey e dey inside the water affect them. e fit make some people dem go born deform pikin forever and ever their generation go just dey born deform pikin dem go catch am say na winch meanwhile no be winch na all those chemical They don tell dem say make dem no dey drink this water i dey create this awareness because of say me i be health person i know wetin e mean i know wetin be the effect of all this lead very highly poisonous Uh, this thing dem no dey hear oh, wetin we go do we go talk wetin we wan talk so according to report before i go even continue this eh, this thing one eh, leader for women This thing okay make i finish this one before i go talk that one so they say despite the state government warning against drinking water from oshogbo from Oshun river the grand finale of the Oshun oshogbo festival due to contamination many devotees and visitors are cited on friday defying health warning some worshippers who fetch the water in different sides of jerrycan were seen drinking the water on their way out of the grove. Devotees and visitors who had trooped out to the riverside in white attire and beads were seen singing traditional song and dancing. A worshipper, Abioye Gbenre, said she strongly believed that nothing would happen to her if she drank the contaminated water. Mrs. Benro. said the deity would protect her and others from the ailment as a result of drinking contaminated water. She said the government advisory about drinking the contaminated river would never be beneficial to those who believe in the efficacy of the water. Now they hear and so. He said and they waste their time. Say because people will believe say this water they hid them. Say anyhow like make them talk from now till any time when they like to talk. Say e no go stop them because they don already believe in the efficacy of the water they don already get that belief my people wetin religion go do people sha rasak devotee said with divine power in the river nothing would happen to those who drink it who drink it na wow so all of them just believe say ah nothing go do them commissioner of health asemota said the government embarked on sensitization to discourage people from drinking this water during the festival as the activity of artisan miner has contaminated it mr Asimota said public health officials would be at a groove during the festival to sensitize further eh, people on the danger of drinking this water according to the curator and site manager of osun osogbo groove adekunle fatai no fewer dan 60000 devotees and tourists are expected at di grand finale una dey hear so di river is heavily contaminated wit mercury lead cyanide and oda harmful elements poisonous to human health geographical information analysis and laboratory tests carry out by di. Urban alert affirm the presence of this heavy element in the water. Una dey see am so. So even they don even go carry out test to find out say heavy element dey this water. But still these people um hmm, dis people so one thing wey be say I still dey look now be say all these people wey dey drink this water now what of if the water come cause sickness? Before you know now the sickness fit spread. So that is why me i dey bring dis awareness those of una una dey go Shogbo river dey go fetch di river no be say all those tin wey be say our forefathers do they were not receiving dia healing but now and those days no be di same tin becos di water now is highly polluted dem dey tell dem say is highly polluted dem no dey hear dem still say with di pollution no say dem go drink ah dis no dey kill africa man. dem go drink am say the power of the gods wey e be say dey the land no go allow dem fall sick my people how una see this matter na this matter na we still dey judge o oh. up till now we never judge the matter finish killing your husband polygamy is africa head of ebere society tells woman general overseer peers of heaven society also known as egba emere onishiwaju Chief Mrs. Ayola has called on African women understand, understand that the culture and tradition in Nigeria allow men to have more than one wife. Chief Ele charged the woman to embrace the women to embrace polygamy rather than resulting in killing their husband. Yes, this woman now, one of the people where we say that they serve all those traditional uh, eh, waiting where they serve all those idol. She don't come and say, make women, make they know they buy their husband. Say, polygamy is of Africa. Say, na our tradition be that. Say so. If their people husband marry more than one wife, may they embrace them. May they know buy the man. May they not just buy the man. So a lot of people was against the woman. They say, uh, according to the Bible, say one man, one wife. Say so make you know bring that matter come. Say make women dey support their husband as they wan marry another wife na wetin the woman talk o so a lot of people come react o ken say you mr ken you just know okay so somebody say um, the id number of wife recommended for a man by Ifa Eyeku Meji is one. Some men who consult Ifa may be allowed to marry more than one wife, although Ifa state that marriage is good, it referred to. Okay, so my people, oh, I wanna see this matter where this woman brain come. What una think? Make una leave una comment for comment section. Una have a nice day. Bye.